iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwiriwe neza ni thomas kamirindi ubasuhuza mu rwanda turavugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho muratwumvira kandi no ku mirongo migufi nk'uko mu burundi naho mutwumvira ku mirongo migufi shoti wayivuzi
banywanyi bakunze ibijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya fm mu rwanda no mu burundi mu gihe imirongo ya fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira ibihumbi birindwi magana atatu makumyabiri na gatanu ibihumbi icyenda magana atandatu mirongo inani na gatanu ibihumbi icyenda magana inani cumi na gatanu n'ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatanu guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu cumi na bitanu magana ane mirongo itandatu ibihumbi cumi na bitanu magana atandatu mirongo irindwi na gatanu n'ibihumbi cumi na birindwi magana atanu mirongo itatu naho guhera saa mbiri kugeza saa yine z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi bitandatu na mirongo ine ibihumbi icyenda magana ane mirongo irindwi igihumbi n'ijana na mirongo irindwi n'ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu na mirongo itatu ni ijwi ry'amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
murisanga bahaye ikaze muri kumwe na thomas kamirindi mu rwanda leta iratangaza ko guhera mu kwezi kwa mbere gushize ni ukuvuga mu gihe cy'amezi ane ashize abantu barenga magana abiri bamaze guhitanwa n'ibiza bikomoka ku mvura hirya no hino mu gihugu abandi amagana nabo barakomeretse ibi biza birimo inkuba yahitanye abantu cumi na batandatu mu kwezi kwa gatatu gushize mu karere ka nyaruguru mu ntara y'amajyepfo y'u rwanda uyu munsi irwankuba mu karere ka karongi mu burengerazuba bw'u rwanda bashyinguye imirambo y'abantu cumi n'umunani bahitanywe n'inkangu muri wikendi ishize twifatanije n'ababuze ababo izi rero ni ingero zimwe z'abazira ibiza mu rwanda kandi muzi ko n'ibiza bihitana amatungo amagana bikangiza n'ibintu byinshi amahegitari ibihumbi y'ibihingwa amazu ibihumbi amazu ibihumbi ndetse n'ibikorwa remezo maze rero kuri iki kibazo cy'ibiza twatumiye ntezimana jean claude ni umunyamabanga mukuru w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu rwanda jean claude we uraho urakomeye
muraho muraho tomasi we tubashimiye rwose ko muduhaye aka kanya murakarama nikose murakoze cyane ye ibi biza ko nkamwe mukurikirana mushinzwe kurengera ibidukikije ni inshingano mwihaye mubyakira gute iyo bihitana abantu gutya
mu by'ukuri birababaje cyane ni inkuru itari nziza ariko navuga ngo ni n'ibintu bimaze igihe biba ntabwo ari ubwa mbere gusa kuri iyi nshuro ho byarakabije byararengereye niko navuga ariko hashize imyaka igeze kuri itatu ibiza biba hano mu rwanda mu mwaka washize muribuka ko na za gakenke n'ubundi habaye ikibazo cy'amazi gutwara abantu n'imisozi n'imirima navuga ngo ni ibintu bimaze igihe bimaze igihe bibaho gusa wenda kuri iyi nshuro byarakabije kuko abantu bamaze gupfa ni benshi nkuko mumaze kubivugira abantu barenga magana abiri ni benshi kandi ndakeka ko ukurikije n'iby'iteganyagihe ndetse igihe cy'imvura kigihari ntabwo twavuga ngo ni n'ibintu byarangiye birababaje rero cyane turihanganisha mbere na mbere abo byagezeho ababuze ababo n'ababuze imyaka yabo n'indi mitungo kuko n'amatungo yarapfuye ntabwo ari abantu gusa n'amatungo nayo yarapfuye menshi turasaba cyane cyane ko ibi bintu bitakabaye bitungurana ahubwo hari hakwiriye kubaho inyigo ku kugira ngo ikibazo nk'iki ngiki ntikikajye kitubaho cyangwa n'iyo byaba habeho uburyo bwo kwiyadaputa cyangwa adaputeshoni kuri icyo kibazo ku buryo habaho n'iyo cyaba ntikigire abantu gihitana cyangwa imitungo y'igihugu cyangwa abaturage gihitana none se mubona urivugiye uti uyu mwaka byarakabije none se ubwo byatewe n'iki mu yindi ubu se twavuga yuko ibidukikije byangiritse cyane muri iyi myaka ku buryo tuvuge nk'amashyamba yarangiritse cyane ku buryo ubutaka butagifite ibiburengera noneho inkangu zikiyongera tuvuge mubisobanura gute kuki abantu biyongereye bapfuye bazize ibiza bituruka ku mvura
icya mbere ni uko urebye u rwanda narwo rufite n'umwihariko ugereranyije n'ibindi bihugu kubera yuko ni igihugu gifite imisozi myinshi noneho ku bw'iyo mpamvu n'iyo habayeho imvura idasanzwe bigira ingaruka cyane kuko abantu benshi wavuga ko n'aho habayeho za kanalizasiyo aho imihanda yubatse ibikorwa by'amajyambere ariko n'ubundi hari cyari ikibazo cy'uko abenshi ni amanegeka urebye kuko amazu aba ari munsi y'imisozi naho imihanda ikoze ariko n'ubundi sitire ku misozi munsi y'imisozi noneho hakiyongeraho n'uko imvura yabaye nyinshi ku buryo budasanzwe nabyo navuga ngo leta irasabwa gukora uburyo gushyira imbaraga cyane mu buryo bwo kurengera ibidukikije kuko hakabaho gukora ibipimo tuzi neza yuko imvura ni nziza ariko imvura ibaye nyinshi nayo ihinduka ikibazo cyangwa ikagwa mu buryo butari bwiza noneho hakabaho gukoraho uburyo rema ifatanyije n'imbaraga z'abaturage muri rusange n'ibindi bigo hakabaho gushishikariza uburyo bupimye turavuga ngo turakora ku buryo habaho imvura nyinshi hakabaho no ku buryo dupima imvura ikwiriye ibyo birashoboka nubwo habaho n'ibitunguranye twavuga ngo ni ibintu bitunguranye ariko nanone ariko habayeho n'igikorwa ntihabeho igihe cy'amapfa ngo habeho izuba ryinshi ariko hakabaho n'uburyo tuvuga ngo iki gipimo uburyo turimo dutera ibiti cyangwa uburyo turimo turwanya amasuri bishobora gutuma imvura cyangwa amashyamba hagwa imvura yo ku gipimo runaka ntihabeho ibintu bitunguranye noneho niho byabaho kubaho ku hibe egisatema ku gipimo twifuza ariko ntihabeho gupfa kw'abantu ari byo navugaga hakabaho kurengera gukora za kanalizasiyo gufata amazi amazi avuye ku mazu nayo usanga ari menshi yigwira mu buryo bw'akajagari agatembana amashyamba agatembana amazu cyangwa ubuzima bw'abantu amazi agafatwa akagiye gushyirwa mu byobo kandi ayo mazi rimwe na rimwe akaba yanakoreshwa ntihabeho kuvuga ngo imvura itaguye n'ubundi tukaba twashobora gukoresha ayo mazi ndetse hakabaho uburyo bw'iterambere bushobora gutuma ari amazi akoreshwa mu binamba ntihakoreshwa amazi ya wasake amazi akaba y'imvura kuko iyo turetse amazi akamanuka yose akajya mu butaka n'ubundi agira ibyo yangiza tumva ari byo navuga mu bijyanye no kurengera ibidukikije ntihabeho kuvuga gusa ngo twateye ibiti twabiteye ku gipimo kingana gute
muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ubu muradukurikira no kuri facebook uko ibiganiro birimo bibageraho hanyuma no ku mirongo migufi ya short waves no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu turimo turaganira n'umunyamabanga mukuru w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu rwanda ntezimana jean claude kuri iki kibazo cy'ibiza bimaze iminsi bihitana abantu mu rwanda mbibutse yuko abamaze guhitanwa n'ibiza bituruka ku mvura barenga magana abiri mu mezi ane kuri telefone turi kumwe na louis michel pacifique thierry duhere kuri louis michel pacifique na thierry muwe mwihanganye louis michel urakomeye
ndakumva wa muvandimwe uraho cyane uraho urakomeye rwose uraho tomu kamirindo makurire tomu ni meza ni uko gusha ku ngingo
reka ngushe ku ngingo nsubize uwo munyamabanga wo kurengera ibidukikije uraho wa mubyeyi we
ko atagusubiza anyikije ariko
nagusubije navuze ni muri aho cyane murakomeye
komera komera muvandi rwose unkoza ahantu rwose reka Mm.
nkwereke ibintu ukuntu bimeze ukuntu bimeze yewe ndenze umurongo w'awa gatanu nabonye imvura nyinshi kuva muri za senkani seke senkani sisi gutyo ubu bivuga mu Imvura kinyarwanda za zaragwaga, mirongo itanu na amashyamba gatanu na yaraciwe, gatandatu gutyo ariko ibintu bibaye ubu ngubu ntabwo nyine mbibona umuvandi ndakubwira nk'umuntu w'imana ariko noneho rero hari ikintu ngira ngo nkubwire rwose n'amajyambere narabivuze a- burya ni meza cyane ariko agira n'ibibazo nk'ubu ngubu hano nicaye nakubwira ko ikintu cyitwa imidugudu ni myiza cyane iranaryoshye rwose ariko ndakubwira nk'umuntu w'imana amazi aturuka ku midugudu hano niyo agenda agasiba ibintu ayo mazi nayo iyo waca imingoti ntabwo wayafata niyo wagira uti ariko noneho rero zi- ziriya ngamba mwafashe leta yafashe zo gukora ibinogo byo gufata amazi biriya bintu ni ibyambere ariko nabyo bigira nkubwira nk'umuntu w'imana ntabwo ari ijana ku ijana hagomba izindi ngamba murateganya iki rwose kugira ngo nibura buri muturarwanda wese utuye mu mudugudu aba afite ikinogo cy'amazi ayo mazi ye ayakomeze kuko nk'ubu urahita ahantu ahantu hose hagiye kuba za ruhurura kubera ibizi bikongo bakame ruguru bigenda bimanuka bijya pyongi uragira mu gikombe ahantu hatari amazi ukagira ngo ni mu gishanga ibizi biramanuka mu midugudu twe kubitsinda burema none murateganya iki kugira ngo buri munyarwanda wese abe afite ikinogo cy'amazi icyo Ru- ni icya mbere louis michel icya kabiri louis ubundi michel mu midugudu abandi we wabanza ukabwira ntezimana aho uri aho uherereye
ubu ndi mu karere ka kamonyi muri disitirigiti ya kamonyi mu- mu- mu- mu- mu ntara y'amajyepfo baza akabazo kawe ka kabiri rero
akabazo kanjye ka kabiri rero ngaka ubundi mu mudugudu na- ni amajyambere kujya mu mudugudu ni uku- buri muntu we ni- ni ikintu cy'amajyambere abantu bagatura hamwe bagasanga bya bikorwa remezo ariko usanga nta ngufu zirimo ugasanga bamwe barazamutse ugasanga abandi bisigariyeyo rero ugasanga nta ngufu zirimo Ese murateganya iki kugira ngo buri muntu wese kuko urabona ko leta irafasha abantu abatishoboye ikabubakira mu mudugudu ariko urasanga hari n'abibereyeyo koko ugasanga nta kintu abyitayeho abo ni babandi rero amazi aturuka ruguru ino agakongoboka akagenda ukajya kubona ukabona amutuye inzu hejuru murateganya iki kugira ngo abantu bose babe bari hamwe murakoze cyane ibibazo byanyu ibyo ngibyo murakoze ngo bavandimwe mwe.
yewe urakoze cyane nawe louis michel
uyu urakoze cyane tomu ntezimana we
arakoze cyane rero michel turamushimiye turanabihanganisha cyane abaturage ba kamonyi kuko naho ab- ab- ubuzima bw'abantu bwarahagendeye cyane kubera ibiza bakomeze kwihangana Eh, ibyo kuvuga ngo twe turateganya iki tu- nk'ishyaka turasaba natwe ntabwo ari twe dufite ingengo y'imari kuyishyira mu bikorwa ariko nk'uko nari maze kuvuga wa mugani bafashe amazi amazi ava ku mazu byafasha kuko amazu ni menshi niba ari umudugudu urugero baza amazi yo mu mudugudu wose agenda agatemba nta mwobo agwamo nta hantu ashyirwa aha iyo ageze ahantu aba afite imbaraga nyinshi cyane kandi urabizi nyine ko nk'uko nawe abyivugiye hasi haba hari abandi batuyeyo guturuka hejuru amazi avuyeyo avuye mu ishyamba avuye ku misozi avuye ku mazu ntagire gitangira akagenda agahitana ubuzima bw'abantu turasaba ko ibyo bintu eh, minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yabishyira mu ngufu ku buryo babwira abaturage abaturage bose bakamenya gahunda y'imiyongo y'amazi noneho hakabaho n'uburyo bwa kijyambere bwo bwo gufata amazi kugira ngo ayo mazi abe yagira umusaruro abe yagira umumaro amazi ye kuba ikibazo ahubwo amazi ahinduke igisubizo nibyo twavuga ntabwo twebwe nk'ishyaka rya politiki eh, ritari mu butegetsi ntabwo twavuga ngo tugiye kubishyira mu bikorwa ahubwo icyo dukora ni ukubwira abarwanashyaka tukabwira n'abanyarwanda muri rusange tukabwira n'ubutegetsi buriho kugira ngo ba- bakore uburyo ubu na buriya bishobore gufasha kugira ngo abanyarwanda babeho neza badahitanwa n'ibiza ijwi rya amerika turi kumwe kandi na pacifique pacifique we akabazo kawe
ndakumva
ufite akabazo
ahise
pacifique sinzi ibyo ahugiyemo akabazo kawe pacifique yego
ndabumva baza akabazo kawe
Eh, icyo nagomba kubaza Eh, nagomba kubaza ko ibi bijyanye nyine n'imvura tubona bimaze igihe igwa na cyane cyane muri ibi bihugu byacu by'aka karere kuko turabona yuko nk'abo bantu barenga mirongo irindwi iwo- iwanyu mu rwanda no ngaha mu burundi baramaze gupfa batari bake bara- bararenga magana abiri ntabwo ari mirongo irindwi gusa Eh, birashika nkaba numvise nabi rero nkaca mbaza uwo mutumire ko hari igihe bakunda kuvuga ngo dutere ibiti cyane ngo kuko ngo haba habaye ngo igihe cy'uruzuba urutuma ngo isi ngo yuma ariko rero twaza gutera ivyo biti ukaca usanga naho imvura ibaye nyinshi none muri kino gihe twoca dukora iki cyotuma ivyo bintu dushobora kuvyirinda canke twokora iki twebwe canke vyoba bipfa kuki ni igihe coba cahindutse muri ino myaka ikintu co twoshobora kuzokwitega coba ikihe ico nico nariko ndiyumvira impamvu muri iyi myaka vyoba bibaye gutyo oya canke ikindi kintu nk'abahinga bokora kugira baze bara- canke nkaca namubaza ati nta kuntu abahinga hoba hariho uburyo bwo gutuma namba uwo mwaka bobona hoshobora kuza ko twama ba- bavuga ati uyu mwaka hazogwa imvura nyinshi cyangwa umwaka hazoba uruzuba bakabimenyesha abantu hakiri kare kugira abantu ntibazohitanwe n'ibyo ku buryo uwo mwuzura wozoza kuza usanga abantu bahimutse cyangwa bakimurwa bakajyanwa ahandi ku buryo aho uwo mwuzura uri utoshika ndabye nk'akarorero nk'ino iwacu nk'aho bita mu kajagako usanga ari ahantu hashashe cyane amazi akunda gushikira nk'imvura rero iyo iguye urumva icishikiraho yaba rero hariho uburyo bw'abo bahinga bubimenyesheje kare ikaza kuhagwa bamaze kuhava ubwo buryo nimba bwo buba buhari kuki batabukoresha murakoze ikibazo cyane cyari ico nawe urakoze pacifique
Mm. Gira Jean- umunsi mwiza Yego Nubwo nawe.
tutabumva turaba- ye jean claude we musubize rero
arakoze cyane pacifique ikiba- ku kibazo cye ni ukuvuga ngo eh, wa mugani ni nako na- na- natangiye mvuga ndavuga ngo hari hakwiriyeho kuba eh, adaptation uburyo bwo guhangana n'ibiza igihe byabaye noneho mu gihe tugezemo ni igihe cya tekinoloji aho dushobora kumenya ngo nibura mirongo inani ku ijana imvura izagwa kuri iki gipimo cyangwa ntabwo izagwa noneho hakabaho eh, gusansibiliza cyangwa se sensitization ku baturage batuye mu manegeka Kubakangurira, hakabaho icyo nakwita kubakangurira.
assessment Ah, ba- ba- ba- bagasuzuma abantu batuye mu manegeka baravuga bati kuko tubona imvura izagwa kuri iki gipimo kandi iyi mvura nigwa ishobora ku- kugira ibyo yangiza hagakorwa eh, iyo anketi bagasuzuma bakareba ko bati abantu batuye mu manegeka ni abantu ibihumbi bingahe bose bagomba kwimurwa ntibibe mu magambo gusa ngo bibe mu mpapuro ngo dufite ibipimo by'abantu abantu bangana batya bari mu manegeka ahubwo bakimurwa bakajya ahantu hazima hadashobora guteza ikibazo ubuzima bwabo buka- bukarindwa ibyo ni byo bintu dushobora gusaba eh, leta ndetse ntabwo mu rwanda gusa kumva no mu bindi bihugu birahari ariko ndavuga ku ruhande rw'u rwanda Eh, abi- abiteganyagihe bakabivuga bamara kubi- kubivuga bigashyirwa mu bikorwa noneho abantu bakimurwa kandi bagahabwa ibisabwa kuko uba usuzumiye amafaranga eh, mu minsi yashize inama ya minisitiri yagenye ashobora gukoreshwa ni amafaranga ageze kuri miliyari magana atatu na mirongo itanu ayo mafaranga ni menshi yakabaye atangwa mbere aho kugira ngo atangwe igihe ubuzima bw'abantu bwamaze ku- ku- kuhazaharira ayo mafaranga agakoreshwa mu kurinda noneho eh, kuko ntabwo byatunguranye kandi n'ubu ngubu sinavuga ngo byararangiye kuko imvura riracyagwa aba bantu batuye ahantu ha- hatari heza hashobora gu- kubu- gutwara ubuzima bwabo bakimurwa kandi ntibimurwe mu buryo bw'uko abaturage batabyishimiye kuko iyo bibaye abaturage batishimiye aho bajyanywe no no guhabwa iby'ingenzi icyo gihe ntibemera no no kujya kuba hubahiriza gahunda za leta ahubwo batangira kuzikwepa no kwihisha no kubeshya no gutanga amakuru atariyo bafatanyije n'izo nzego zibirimo noneho ugasanga ikibazo ntigikemuwe kuko ntawishimiye kuva aho yari atuye tukumva rero ko hajya habaho uburyo nk'ubwo ngubwo ku buryo imvura niyo yaba yaguye itahitana ubuzima bw'abantu noneho hakabaho n'ubwo buryo bwo gutera ibiti ku gipimo gikwiriye kuko tuzi neza yuko iyo duteye ibiti bifasha kugira ngo imvura igwe noneho tukavuga tuti ibiti bihari birangana gute biri ku gipimo kingana gute ku buryo bitagiye gukurura imvura nyinshi noneho iyo mvura ikaza tudashobora guhangana nayo icyo ni ikindi kintu nacyo abashinzwe kurengera ibidukikije bashobora gukora na mbere y'uko twaba tuti noneho nimba ari byinshi ahubwo tubiteme ni mu buryo ubu n'ubu ku gipimo kinini bishobora kugirira akamaro igihugu cyangwa tukavuga tuti ni bikeya bishobora gutuma hagwa imvura hava izuba ryinshi dutere ibiti kuri iki gipimo mu gihe cy'imyaka itatu turaba dufite ibiti bingana gutya noneho igihe nanone byagaragaye ko byanga bikunda imvura izagwa kuko umuntu hari ibyo agena n'imana nayo ikagira ibyo ishyiraho yego noneho icyo gihe hakabaho gukora iyo adaptation ubwo buryo bwo kwiyadabuta ku biza abantu bakimurwa kuko bagashyirwa ahantu heza kandi abashimishije ndumva aricyo navuga pasifikara kandi yari yavuze ati twakwitega iki numvise ari nko kuvuga ngo ese ko ibiza nyine bigenda byiyongera bihitana ubuzima kurushaho ubwo mu bihe biri imbere mu myaka iri imbere twakwitega yuko bizakabya kurushaho
birumvikana hatabayeho kwirinda no gukumira hakabaho ubushakashatsi bwimbitse kurenzaho n'ibindi ngibi ndi gusobanura birumvikana yuko hashobora kuba ibiza birenze kuko urebye uko imvura yaguye abantu babyirengagije bagatera agati mu jisho ntibagira ikintu bagira icyo bakoraho ni uguterera agati mu ryinyo si mu jisho agati mu ryinyo sinzi niba ari mu ryinyo icyo gihe habaho ibirenze ibyo tureba kandi n'ibyabaye murabona ntabwo ari byiza nta nubwo birarekeraho habaho n'ibirenze ibyo dutekereza kuko nk'abanyarwanda turabizi nyuma ya jenoside habayeho abantu gukoresha amashyamba nabi aho impunzi zahungiye mu mashyamba noneho abantu bakabaho badahinga bakarandura imyaka bakarandura ibiti ntihabeho guhinga gukora amaterasi amashyamba yaracitse haka izuba rikomeye haba amapfa mbese navuga ko icyo gihe hari izuba ryinshi noneho guhera muri mirongo icyenda n'umunani habaho kuvuga ngo dutere ibiti haterwa ibiti no mu mujyi muri ku mamangazini habaho ibiti byinshi icyo kibazo nacyo kirarangira ubu ni ukuvuga ngo hari hakwiyeho kwibaza ngo noneho imvura yo turahangana nayo gute harakorwa iki noneho abantu bakicara ayo mafaranga tuzi ko hari minisiteri y'ibiza ihari igira na bije noneho ayo mafaranga akagira akicara abahanga bicara biga bavuga bati tubigenze gute kugira ngo duhangane n'ikibazo cy'imvura ibyo nabyo ndabizi yuko byashoboka kandi ibyo biza tureba biteye ubwoba ntibibe bikibayeho ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mudusange no kuri facebook voa radiyo yacu mukurikire iki kiganiro murisanga ku biza n'ibidukikije umushyitsi n'intezimana jean claude ni umunyamabanga mukuru w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu rwanda kuri telefone turi kumwe na thierry thierry we
yego mwiriwe neza tomasi wiriwe wiriwe akabazo kawe
reka ko mbura ahubwo n'intererano ntangure ndamutse umutumire ndamutsa n'abakurikira radiyo yacu bose tomasi hari akantu uwo muntu mwatumiye yarahejeje kuvuga yaravuze ngo imana hari igihe nayo ifite ibyo itegekanya ariko cyo navuga nti imana niyo yotegekanya natwe turabwiriza kuba twara rwose ubwenge kugira tubukoreshe tukitegekanya tukavuga tuti dushyireho ibihamatu ibizoba dushobore kuba twiteguye ariko hari ikintu kibabaje iyo ubonye ibintu nk'ibi bishyika abanyagihugu benshi bakahonera ariko abategetsi aho bagarukira gusa ugasanga ni kujya kugarukira ku bahuye n'ibyo byago kubaha imfashanyo ariko ugasanga nta kintu bariko barategekanya kugira ibyo bintu ntibyongere kubaho rero jewe nagomba mvuge ni ikino kintu kugira kibe gihari ni kubera ko umwe umwe wese mucajejwe ko mbura adashyiramo uruhara ariko n'ibyo byavuzwe no ngaho ibintu bijyanye no gutera ibiti urabye koko henshi birakorwa kandi biriko biratera imbere ndetse n'ibyo byo guturira ntibikibaho ariko uruhara runini ubu uhuye n'urw'abategetsi abategetsi batanga amapariseri ugasanga baranashika ahantu twibaze yuko abanyagihugu ubona ko begereye urupfu kuko wegereye amazi uba wegereye urupfu ugasanga amazu aragerekeranye hamwe yubatse uku na kuriya ahandi ugasanga kimwe uwo mutumire yavuga cya kanalizasiyo nta kihari rero jewe kubw'ibanze nabona ko ubwa mbere bategetsi nibafata ingingo kubera ko amazi mu bisanzwe cyari ikintu twabona yuko ari ikintu gifasha abanyagihugu kugira ngo bashobore kurima hama bimbure ubwo uwo munsi nicyo cyabaye igikoresho kugira abantu bashobore kwicwa bishwe n'amazi rero navuga nti habanze haboneke politiki politiki igamije gushiraho ingene amapariseri atanga hanyuma bubake n'ibintu bishobora gufata ano mazi aho kujya gusenyura amazu agende mu bintu nuvuga amazi bayaziganye hanyuma ashobore guteza imbere abanyagihugu mu minsi imvura iba itari kiragwa ariko hari akantu nagomba mpereze ko tomasi yego hari ibintu hari ikintu nibaza ko gikwiye kubaho muri bino bihugu by'iwacu umugenzi yabivuze ati no mu burundi birahari iyo urabye amazu iyo urabye amazu nyine yubakwa urabona ko hariho amazu yubatswe nyine uyibayemo ukabona ko umwanya n'umwanya irashobora kumuhitana ariko nawe nibaza kugira nayo mazi ntabahitane ko hakwiye kubaho ikintu kumva cyo gushyigikira abubaka amazu kugira hubakwe amazu akomeye ntabone guhitana abantu ariko urabye amazu yubakwa n'ingena agerekeranye urabona ko ni ikintu kizokwamaho iminsi yose murakoze cyane tomasi keri nawe urakoze cyane
yego jean claude we wamwumvise rero
namwumvishe urumva ko arakoze cyane ku bw'inkunga y'ibitekerezo we aratwunganira atwereka ko n'imyubakire nayo cyaba ari ikibazo ni ikibazo gikomeye kuko twe nka hano mu rwanda dufite na gahunda yo kubaka mu midugudu noneho ugasanga iyo midugudu wamagana umudugudu bivuze ko hari amazu menshi cyane yegeranye ayo mazi avuye ku mudugudu wose aho yanyura urumva yuko nta kintu cyahasigara ni byiza ko igihe habayeho umudugudu umudugudu ni mwiza kuko bifasha ko hagira ubutaka busaguka bwo guhinga noneho hakagira n'aho bwo gutura ubwo bwo gutura nabwo bukaba bushobora guhabwa ibikorwa by'amajyambere ari imihanda igihe uwo mudugudu wabayeho hatega wubakirwa ukagira imireko noneho ukagira imiyoboro y'amazi za kanalizasiyo amazi bakaba bazi aho agiye yuko ari nta ngaruka iriwe ahubwo agiye kugira umumaro agiye mu bishanga bishobora gukoreshwa muri ibyo bikorwa bibyara amashanyarazi cyangwa by'ubuhinzi noneho ku buryo ibyo byose iyo byateganyijwe ndazi neza ko ubuzima bw'abantu butagira ibibazo noneho ibyo birarebana n'iriya politiki yo gutura umuntu abantu bakabona ibyangombwa byo kubaka cyangwa igihe ari leta yubakiye abantu imidugudu nayo ikabiteganya ari nayo yubakiye ku giti cyabo bakareba ko bafite ibyobo by'amazi cyangwa bafite imireko amazi atagwa mu kajagari ngo amanukire aho yishakiye kandi ashobora guhitana imihanda ikindi navuga ni igihe ari ibikorwa by'iterambere byo kubaka imihanda aha ngaha mu rwanda hariho hariho harubakwa umuhanda wa base ugana za burera uwo muhanda bigaragara ko nawo abawubatse batateganyije ku buryo bavuga bati tugire vuba dukore inzira z'amazi ugasanga amazi avuye muri uwo muhanda ahita amanuka diregiti ku mazu y'abantu kandi ayo mazu nayo ugasanga numvaga abaturage bataka yuko yari yariyashe kubera izo mashini barakoreye egisipopiriyasiyo ariko ntibabishyura vuba kugira ngo bagende iyo asanze n'amazu yabo adakomeye yarasadutse kubera iyo izo mashini ayo mazu nayo ni ukugwa mu kabande ibi byose bikaba ari ibintu biteganyije ku buryo ubuzima bw'abantu buba buri mu hantu heza budashobora kugira ikibazo hari abakora imihanda hari abubaka amazu ku giti cyabo y'iterambere bakayubaka baba bazi neza yuko bishobora kugira ingaruka ku baturage igihe baba batafashe amazi cyane cyane mu gihe nk'iki ngiki cy'imvura radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda muradukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ariko mureke tubanze tubibutse nanone imirongo migufi yatuvugiraho
inshuti bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya fm mu rwanda no mu burundi tubamenyeshe ko mu gihe iyo mirongo yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shoti webu guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi birindwi magana atatu makumyabiri na gatanu ibihumbi icyenda magana atandatu mirongo inani na gatanu ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu ndetse n'ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatanu guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo y'ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu ibihumbi cumi na bitanu magana ane mirongo itandatu ibihumbi cumi na bitanu magana atandatu mirongo irindwi na bitanu n'ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu naho guhera saa mbiri kugeza saa yine z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi bitandatu na mirongo ine ibihumbi icyenda magana ane na mirongo irindwi igihumbi n'ijana na mirongo irindwi ndetse n'ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu na mirongo itatu ni ijwi ry'amerika ku mirongo migufi ya shortwave tukaba tuboneyeho no kubashimira uburyo mwitabira ibiganiro byacu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
mudukurikire no kuri facebook voa radiyo yacu kuri telefone turi kumwe na claude claude we
kame akabazo kawe
miriho neza wiriwe wiriwe
ndi iburasirazuba yego
nishimiye kuba mbafatishije kandi ndakwemera rwose ndagushimiye gusha ku ngingo
icyo nagusha ku ngingo ni akabazo gato nashaka kubaza barateganya gukora iki ku by'ibiza biri guhitana abantu ibyo bashaka kumubaza murakoze yewe urakoze claude we eee mbere y'uko ntezimana jean claude asubiza claude uyu nguyu duhe n'ijambo na inosenti abasubirize rimwe inosenti we
muraho muraho kamiri uraho urakomeye amakuru y'iminsi ngira ngo nari ngukumbuye
nanjye ni uko gusha ku ngingo rero mwaramebye mwaranyanze ariko imana kimwe ndakuvugishije yego saba noneho ngenda ushaka kuvuga ku kibazo cy'ibiza bihari urabona ngewe hano wenda ndahera hano mu mujyi uwuhe mujyi usanga hano mu mujyi wa kigali usanga imitiro nayo ari ikibazo ngewe ni ubwa mbere mbonye hano mu mujyi n'amazu agenda dore impamvu icyo nabonye kibitera amazu kubera inzu bari ku nzu ku yindi nta muntu ufata amazi amazi yo kuri rugo aramanuka n'andi yo ku rugo akamanuka akajya aza yikusanya akagira imbaraga nyinshi cyane noneho ugasanga akaza yagera ku rugo rw'umuntu n'andi ayahuye n'andi yahuye agagira ingufu nyinshi cyane noneho ugasanga ni ikibazo n'ikibazo cy'imitungo nacyo kirahari noneho nkagira ikibazo noneho wenda hari ikintu ndi bushaka kumubaza uwo mutumirwa wenda azakora ubuvugizi none ko bavuga yuko ngo abatuye mu manegeka ngo bagomba kubimura ngira ngo kimisagara arahazi no mu gitega arahazi amazu umurenge wa kimisagara hafi ya hose ko amazu yagiye hitwa ko ari mu manegeka gitega nayo ni uko hano munsi ya kaburimbo yose ubona ko ari mu manegeka noneho ndibaza namubaza abona leta ifite ubushobozi bwo kuzimura hariya bose bari mu mujyi wa kigali ikazabona yibatuje icyo aze kukinjirizaho kandi wenda ashobora kuba afite uko abyumva ikindi cya kabiri ese nta kuntu bashobora gukora ikintu bakavuga bati bakagenda bareba abantu batishoboye ahubwo kugira ngo babe babimure bakabigishwa bubaka amazu akomeye kubera ko usanga nanone amazu agenda ari abantu batishoboye n'iyagwa cyakora ndi wenda akagurirwa n'imikingo n'ibipangu byajya biduka bikagurira abandi ntibaza nta kuntu bakora kansirizasiyo no yo kubafasha niba n'abatishoboye leta ikabatera inkunga bakubaka amazu akomeye nibura ko byaruta icyo ni cyo nicyo namaze ubwo nawe agire icyo ambwiraho murakoze yewe urakoze cyane ye nawe ugira ibihe byiza ntezimana we basubirize rimwe rero
uwa mbere yabajije ngo hariya ngo iki hariya ngo murateganya iki kugira ngo ibintu ibiza bidakomeza guhitana abantu impamvu nahaye ijambo na inosenti ngo basubirize rimwe ni ukubera ko wari wabikomojeho
ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere ni ubuvugizi kubera ko twebwe ntabwo nkuko nawe nabivuzeho ntabwo ari twebwe tubikora ariko ubuvugizi nabwo ni ingenzi icya mbere ni biriya nagiye mvuga nyine kugira ngo ubuzima bw'abantu bwe bukomeza gutwarwa ni uko abantu bamenya ko amazi ni meza turayakeneye nta nubwo dufite amazi ahagije kugira ngo ni ibintu bizwi ahubwo igikenewe ni uko ayo mazi aturuka ku mvura yo akoreshwa gute asanga abantu hehe niba basanga mu manegeka akabasanga ahantu hatari heza icyo gihe amazi ahinduka ikibazo ariko mu busanzwe amazi ntabwo ahagije dukeneye amazi ahagije usanga nubwo wumva ngo amazi imvura yahitanye abantu amazi yamaze abantu usanga hari nk'aho nanone karitsiye imaze ibyumweru bibiri bitatu nta mazi afite mu gihe ayirirwa ameneka ku gasozi nkumva ni ikibazo cyo kumenya kuyakoresha no kuyafata kuko amazi atangwa n'imana ni umutungo imana yatanze igisigaye ni ukureba niba ayo mazi atagiye kuba urupfu agahinduka ikibazo kandi yari igisubizo ibyo rero ni leta ibifite mu nshingano ariko ifatanyije n'abaturage kuko n'abaturage nabo nibo ba mbere bagomba gufata iya mbere kurinda ubuzima bwabo ntabwo ubutegetsi bufite ububasha ubushobozi bwo kuba bwarinda ubuzima bw'abantu nabo batabigizemo uruhare abubaka bakwiye kubaka amazu mu buryo bwiza mu buryo butuma amazi atabasenyera ariko adasenyera n'abaturanyi babo ni ukuvuga ngo bagateganya imireko bagateganya n'ibyobo yafata ikindi nanone hakabaho gushishikarizwa leta igashishikariza abaturage kubereka uburyo ibyo bintu bishobora gukorwamo hakaza abantu b'abasipesiyalisite babifitiye nk'ubumenyi uburyo amazi ashobora gufatwa uburyo ashobora kurindwa hakoreshejwe imirwanyasuri igihe amanuka ku misozi ntahita aza diregiti akagera agenda hari aho asigara mu nzira iyo kuza adafite gitangira kandi agwa ku baturage batuye mu kabande n'ikindi igihe yageze mu bishanga abantu bakaba bafite uko batuye baba baturiye mu bishanga bagatura hirya y'ibishanga kugira ngo amazi iyo yuzuye mu bishanga avuye kuri iyo misozi niyo guhita azamuka mu baturanyi bayo abantu bakwiriye gutura hirya y'amazi iyo begereye amazi nicyo numva navuga mu bijyanye no kurinda
ariko n'ibishanga ibishanga nabyo kubitunganya se neza byo wabivugaho iki
ni ukuvuga ngo igihe ibishanga bitunganyije neza amazi nabyo kuko hari aho ibishanga bihingwamo aho ibishanga bihingwa ntibisobanuye yuko amazi agomba kwinjiramo ngo asanzare yinjire mu bishanga abitembane hagombye kuba hari aho amazi ashikira mu bishanga noneho hakaba hari n'aho hagenewe guhingwa iyo rero amazi afite aho ashikira ntabwo nayo ahinduka ikibazo hagomba kubaho za kanalizasiyo z'aho amazi ava aho ashikira yinjira n'aho ibishanga bahingamo biri icyo gihe iyo amazi ashikiye mu gishanga yarateguwe mbere y'uko amanuka ari menshi nayo ntabwo amenera aho yishakiye ngo abe yazamuka mu baturage iyo bitunganyijwe neza nabyo ndazi neza ko bitagira ingaruka mbi ku baturage ye inosenti nawe yabajije atari ko se buriya urareba ugasanga leta ifite ubushobozi bwo kwimura abantu bose bari mu manegeka yatanze urugero rwa gitega atanga urugero rwa kimisagara aho ngaho ni mu mujyi wa kigali
hari ibyo leta ishoboye hari ibyo leta ishoboye birumvikana ko ntiyashobora byose ariko hari ibyo ishoboye urugero nk'iyo bigaragara yuko abaturage batuye mu manegeka ntibisobanuye yuko aho hantu batuye ari ahantu h'imfawe ni ahantu haba hashobora kubyazwa umusaruro igihe abaturage bahimuwe hakagira ibindi bihakorerwa bitandukanye n'ibyo byahakorerwaga kandi bidashobora kugira ingaruka igihe imvura yaba yaguye uko yarwo rwose kose cyangwa mu gihe bigaragara ko abaturage bahatuye badashoboye gukora kanalizasiyo y'amazi noneho bakahimurwa igihe leta igiye kuhubaka yo ikaba yahubaka ibindi bikorwa bifite kuba bitagira ikibazo imvura yaguye leta ikabashakira ahandi batura heza hadafite ikibazo iyo bibaye kuvuga ngo barabimuye gusa aho hantu nta kindi kintu kigiye kuhakorerwa kibyara umusaruro icyo gihe birumvikana ko ubushobozi bwaba bukeya ariko habaye habayeho inyigo kuvuga ati abantu batuye aha n'aha niba ari mu gasyata niba ari hehe bigaragara ko atari heza kandi ari hafi y'umujyi biba byoroshye cyane kuhashyira ibindi bikorwa by'amajyambere kandi bikoreye ubwo buryo bwa kanalizasiyo ku buryo amazi ataza guteza ikibazo noneho abaturage bakimurwa bakajyana ahandi hateze hadafite ikibazo ku buryo n'imvura yagwa amazi niko u rwanda rwacu ruteye tugiye tugira ahanamye cyane ariko tugiye dufite n'aheza kandi hashobora guturwa ndetse hatanatuwe ku buryo abo bantu bakwimurirwa aho ngaho ahubwo hahandi naho nk'aho za gasyata n'ahandi hano kandi ari hafi y'umujyi hakorerwa ibindi bikorwa kandi bifitiye igihugu akamaro ku buryo navuga ngo leta yaba yahombye mu gihe yagiye kubakira abaturage bayo kandi nanone hari n'ingengo y'imari iba yaragenewe ibyo ngibyo bigiye bikorwa buri mwaka hari imyaka ibiza biba bitabaye ayo mafaranga ntabure gukora nanone mu buryo bwo kwirinda ko habaho ibiza ku buryo n'igihe ibiza bitabaye habaho guteganya ko bishobora kuba noneho igihe byabaye twarabyiteguye ntibigireho ingaruka ubwo buryo leta irabufite icyangombwa ni uko yabishyira muri gahunda gusa inosenti arongera ati ese leta ishobora gufasha abatishoboye kubaka amazu akomeye
ntabwo nibwira ko leta yakubakira buri muntu wese utishoboye kuko niyo wajya no mu bihugu biteye imbere muri amerika n'ahandi ntabwo wubakira abantu bose ariko sinavuga ko itabikora yabikora ahubwo ishobora kutabigeraho ijana ku ijana ariko ibyo yaba yakoze byose ntabwo byagera ku gipimo cy'abantu bapfa batwawe n'imvura muri iki gihe kubera yuko nk'ubu ngubu nibyo nahoze mvuga ni ubaze amazu yatwawe ukabara amatungo yatwawe aho bavuga inzu kugera mu kwa kane zirenga igihumbi na magana abiri hafi y'ibihumbi bibiri zangiritse amatungo ibihumbi bigeze bageze kuri magana arindwi n'atanu ndetse anarenga n'amazu ibihumbi bine na magana mbese ni ibintu ubona ko bikabije habayeho ubuzima bw'abantu burenga magana abiri habayeho gukoresha ariya mafaranga yonyine batubwira ageze kuri miliyari magana atatu na mirongo itanu yari yateganyijwe asohotse akinjira muri iyo gahunda yo kwimura abantu akinjira muri gahunda ubuzima uwapfuye we ntabwo wamwishyura ariko ushobora gufasha abasigaye abasigaye nabo bagafashwa bagafashwa cyane cyane batuzwa ahantu heza kuko nibwo buryo bwo gufasha burambye bagahabwa amazu meza birashoboka muri aya mafaranga ni menshi yagira umusaruro atanga ku kibazo gihari mu rwanda radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda murisanga ibiza mu rwanda bihitana abantu byahagarara gute umushyitsi ni ntezimana jean claude umunyamabanga mukuru w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu rwanda kuri telefone turi kumwe na claude wundi ntabwo ari uwa mbere we ni umurundi claude we vuga cyane wiriwe
wiriwe mwiriwe tomasi kamirindi yego yego akabazo kawe
mbanje kubasoza tomasi narinda bakumbuye cyane natwe ni uko rwose gusha ku ngingo yego ndabumva ku iradiyo kabisa nkifuza ko twavugana none imana irakoze cyane yeee
nagira nihanganishe abo bamaze iminsi bahura n'ibiza kandi natwe mu Burundi niko bimaze iminsi bimeze hamaze iminsi hagwa imvura nyinshi namwe mu Burundi se hari abantu bitabye imana kubera yego
cyane impangu zirabomoka imirimo iratwagwa mugabo mperere gatonya k'uwo mutumire nko nka leta by'ukuri nka leta ko mbona nk'abanyagihugu bataba bafite ubushobozi bwo gushobora guhangana n'ibyo biza na cyane cyane ko mbona ari ibintu biba bikeneye uburyo bwinshi abanyagihugu badashobora kuronka nka leta ifise umugambi muki yoshobora gukorera abanyagihugu kugira ngo ishobore kuzibira ibyo biza ishobore kugira imigende ayo mazi areke kuza arahitana imirima y'abantu cyangwa ngo ahitane inzu z'abantu leta ifite imigambi iteguye gute ku buryo idashobora gukingira biza bisubire kuza birahitana abantu bihitana n'imirima yabo mu myaka iri imbere cyangwa mu minsi iri imbere akabazo kanze karako mugira amahoro nawe ugira amahoro claude we
urakoze cyane ntezima leta y'u rwanda uzi gahunda zayo zo ku uzi imigambi yayo uko iteguye kugira ngo ibi biza bidakomeza guhitana abantu
ntabwo ndi umuvugizi wa leta uretse kuba nagira ibyo menya aho bikeya urebye ubu ngubu nk'uko nari ndi mbivuga ubu muri iyi minsi hari inama y'abaminisitiri iheruka mu myanzuro yayo hagaragayemo ko hari amafaranga runaka agiye gukoreshwa no guhangana n'icyo kibazo ariko nk'uko twebwe twabivugaga nk'uko nabivugaga ni uko atahangana n'ikibazo gihari gusa ahubwo habaho uburyo burambye ikibazo kikigwa ku buryo burambye hagashakwa n'ubundi buryo hagashakwa n'andi mafaranga hakabaho n'ubuvugizi cyangwa sekatarizeshoni gusansibiriza abaturage uburyo bafatanya na leta mu gukumira kugira ngo icyo kibazo kitazongera noneho hakabaho n'ubundi buryo bwa tekinisite aho abahanga ku bijyanye n'ubumenyi bw'ikirere bakwiga noneho bafatanyije n'ikigo gishinzwe kurengera ibidukikije rema bakiga ku buryo burambye uburyo imvura yajya igwa mu gipimo gishimishije ntihabeho kuvuga ngo turakira ibyaje cyangwa ngo tuvuge ngo hazagwa imvura gusa dutange amakuru ngo hazagwa imvura ikomeye ariko ntiyigwe uburyo iyo mvura iyo yagwa itagira ikibazo itwara noneho kandi ibyo nizera neza ko biri mu nshingano za leta ndetse n'ibigo byayo ntabwo rero navuga ngo biteganyijwe gutya cyangwa kuriya ahubwo icyo dusaba ni uko bazigaho cyane ku buryo bwimbitse hakaboneka ibisubizo birambye
ijwi rya amerika kuri telefone dufite na gordian gordian akabazo kawe
ntabwo bwa mbere maze mutumire mbega ko muvuga ngo mu rwanda muteye imbere muteye imbere mu buryo bumwe cyangwa mwari gutera imbere mukaza imbere n'abanyagihugu n'iryo terambere mwavuga muteye imbere mwikingira ku nyungu zanyu mwebwe nyine ryaba ari iterambere nyabaki ntabwo rero dusohotse nari nziza yereka ahita agusubiza
duteye imbere yego nibyo ariko ibijyanye n'ibiza no mu bihugu biteye imbere bibayo kandi nta nubwo navuga ngo duteye imbere ku buryo tutahura n'ibiza cyangwa ku buryo twifuza kuko buri munsi duhora twifuza ko twatera imbere ni nk'umuryango w'umuntu runaka abavuga ati yaba naringeze kuri ibi yaba naringeze kuri ibi ntabwo turagera aho tutahura n'ibiza no muri amerika bibayo n'ahandi no mu bihugu by'uburayi bibayo gusa icyo navuga ni uko bitaza ngo bisange twipfumbase dutegereje kugira ngo biturimbure ikindi nanone ntabwo navuga ngo duteye imbere bishimishije bigeze ku cyifuzo cyacu
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda niko se ntezima ishyaka ishyaka ntabwo ari koperative ishyaka ni ishyirahamwe riba rigamije gufata ubutegetsi nkamwe nkamwe ubu ngubu mufashe ubutegetsi mugize gutya mugiye mu matora abaturage babahaye manda icyo kibazo kibiza mwebwe nk'ishyaka koko mwahangana nacyo gute
murakoze cyane ni ukuvuga ngo twe ishyaka ryacu ni ishyaka ryubakiye ku nkingi ebyiri eh, kurengera ibidukikije ndetse na demokarasi Ah, ariko nk'uko mubizi wa mugani ntabwo turi koperative ariko nta nubwo turi ong ngo tuvuge ngo ubu turabikora ariko tu- turi muri leta dufite ingengo y'imari nk'uko n'inyito yacu iri eh, inshingano ya mbere cyangwa priorite ya mbere yaba ari eh, demokarasi n'ibidukikije birumvikana ko ibindi byose byaza bishamikiye kuri ibyo bintu bibiri ntabwo eh, ibidukikije twavuga ngo ni ibintu byatunanira cyane kubirengera kuko twaba dufite n'uburyo kandi biri mu nshingano za mbere z'ibanze Eh, bimwe muri ibyo ni bimwe nari maze gusobanura eh, nshingiye no ku byabaye ariko ni ibintu dufiteho ubunararibonye tutavuga ngo ni ibintu byabaye dutangiye ejo bundi dushinze ishyaka ahubwo na mbere yaho bamwe bo muri twe ni abantu bari bafite uru- urugero naguha perezida w'ishyaka ryacu akuriye i- ibidukikije muri afurika ibihugu by'amashyaka ashinzwe kurengera ibidukikije ageze kuri mirongo itatu ni umuyobozi mukuru wayo urumva afite ubunararibonye buhagije kandi uretse no kuba mm, yarashinze ishyaka cyangwa agakuriye amashyaka ashinzwe kurengera ibidukikije muri afurika no ku rwego rw'isi yari ari mu bayobozi batanu ari mu- ndetse ari mu bayobozi batanu ikindi na mbere y'uko dushi- ah, dushinga ishyaka yari ayoboye um, imiryango itegamiye kuri leta cyangwa ngo zishinzwe kurengera ibidukikije nyinshi cyane ndetse nawe afite na ngo afite zirenga imwe avuga ko ibijyanye n'iyo gahunda tubifiteho ubunararibonye iyo abanyarwanda batugiriye icyizere rwose ndahamwe nashidikanya ko ibyago biri kuba ntabwo byaba ko twabishyiramo imbaraga kuko ariyo ntumbero yacu kugira ngo abanyarwanda babeho neza badafite i- ibibazo by'izuba badafite ibibazo by'imvura badafite ibibazo by'imibereho by'imirire iby'amazi usanga amazi ari ikibazo nabonetse akaba ari amazi atari meza ahubwo ari amazi atera indwara ibi byose ni ibibazo dushobora guhangana nabyo kandi dufitiye n'ubushobozi kugira ngo bitaba muri ibyo rero harimo ibyo ni- buriya buhanga nagoba bwo gufata amazi igihe amazi yabuze gukura amazi mu- mu- mu butaka eh, nanone kubika amazi kugira ngo igihe akenewe akoreshwe noneho n'igihe adakenewe nanone ye gu- ye gufatwa nabi ku buryo yaba ikibazo kandi yari igisubizo ibi byose bifitiye ubuhanga rero kandi twarabigaragaje no muri manifesito yacu igihe twiyamamazaga ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone turi kumwe na eric eric we
karamu karame akabazo kawe
Eh, senyumva erike ntubereye i kigali hano nyamirambo yego yewe mbona cyane cyane n'ibi bi- by'ibiza abo- n'abo bantu baze guhitana basaga magana abiri ari na bakeya bitewe n'u- n'uko mbona ngenda mbona abantu benshi bapfa nyine bazize n'ibyo biza ariko cyane cyane ndabona leta y'u rwanda nayo navuga yuko mu by'ukuri naho hari uburangare bwinshi biri gukora ugasanga mu by'ukuri umuntu arubaka inzu binyuranyije n'amategeko nyuma y'iminsi itatu cyangwa icyumweru ngo inzu yuzuye ugasanga mu by'ukuri nta byangombwa iyo nzu ifite ibyo byo kuba yagakwiye kuba yakubakwa ugasanga abantu batuye mu twa tuzu turi mu misozi ugasanga umu- inzu na- ziragerekanyije ugasa- kandi ni iz'amatafari areye y'inkarakara imvura yaga igakubita abari munsi yayo yagwa bika- bikagendana bikagera ku bantu bagapfa ugasanga rero leta y'u rwanda nk'ubwo ibona nk'aya mazu yu- ah, yubakwa nyine mu buryo butemewe ugasanga niyo gukura amabara menshi Yego.
ugasanga yangirije ibikorwa byinshi remezo ugasanga abantu basize ubuzima amatungo ubutaka bumwe burahagendeye leta y'u rwanda irasabwa byibuze kwimura abatishoboye bari abakene hari abantu benshi baba bakodesha mu mazu ugasanga nta bushobozi afite bwo kuba yabaye imbere y'amazu byibuze bakoresha ubusha- ubushakashatsi leta y'u rwanda irebe ukuntu yakimura ba bantu bakiri ku rwego rwo hasi yego ahasigaye ikindi igerageze byibuze gufasha abakene ibavane mu ya mazu tuvuga ko ari mu manegeka ya mazu yo kurira impfu nyinshi Ye- Nicyo na- nagerageza kuba navuga muri aya masaha ye urakoze cyane eric we igitekerezo cyawe ndibwira ko leta y'u rwanda icyumvise noneho duhe ijambo na fideli ndibwira yuko fideli ari we ugiye kudusoreza iki kiganiro mu bibazo cyangwa se mu bitekerezo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika fideli we akabazo kawe
mbere ya byose mbangiye kubashimira cyane cyane ijwi ry'amerika n'umutumire yego
ngende umukongomani ntuye muri kenya mukunze kubakurikirana cyane kandi n'ibyo bavuze biratureba natwe bakongomani yego
icyo nagira ngo mbaze umuntu nagira ngo mubaze esike umuyobozi kuko webwe urebye mu rwanda njye nagezeyo ariko mbona hati intambwe bamaze gutera kuruta twebwe abakongomani n'abandi maze kugeramo nagira ngo maze se nta hantu nta huriro mugira kuko mumaze kugira ishyirahamwe ry'ibihugu by'ibiyaga bigari mufite east africa n'isike nta kuntu mubwizanya kuri icyo kintu kugira ngo mukangure n'abakongomani bene bacu kuko turya ibintu ni ibintu biteye ubwoba nari nzi ngo n'imwe wacu muri kongo nyine nashyize na nayirobi mbona nayirobi naho bafata ibintu bakagenda bagira amasiteri y'imyavu y'umwanda noneho imvura yagwa yashyika ahantu igasa nk'igize uruzi rugahita rutezera rugahita rukatira mu mujyi rugakatira muri karitsiye ibyo amaleta menshi usanga asamaye nagira ngo mubaze nta kuntu mubwira nko kugangahurana kugira ngo mure ugangahure n'abaturanyi banyu nibwo namwe mutaruzuza neza ijana ku ijana yewe fideli nawe urakoze cyane ntezimana we
karame karame ubasubize wanzura mu minota itageze kuri ibiri dusigaranye
arakoze cyane ni ukuvuga ngo twebwe nk'ishyaka rishinzwe kurengera ibidukikije dufite federasiyo duhuriyeho ya east africa mu rwanda mu burundi hariho green movement muri uganda ecological party muri kenya naho irahari duhurira hamwe twese kandi tugira ibikorwa tugira byo gutangaza ibintu bijyanye no ku na climate change cyangwa kwirinda ko hashobora kubaho iyangirika ry'ikirere naho kongo kongo yo ntabwo irimo
hari ishyaka naho
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda umenya telefone y'umutumirwa icitse mbibutse ko umutumirwa ari ntezimana jean claude umunyamabanga mukuru w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu rwanda turaganira ku bibazo by'ibiza mu rwanda nk'uko rero leta y'u rwanda ibitangaza ibiza bimaze guhitana abantu barenga magana abiri mu gihe kirenga mu gihe cy'amezi ane ntezimana jean claude akavuga ati ni ubwa mbere mbibonye ati ubundi ntabwo byari bikomeye kugeza aho ngaho mu myaka yashize radiyo ijwi ry'amerika twumvikanira no ku mirongo migufi
abanywanyi n'abakunzi b'ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda benshi muri mwebwe mudukwirikira ku mirongo ya fm mu rwanda no mu burundi tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm yoba ifise ikibazo mwokurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera isaa cumi n'imwe n'igice gushika isaa zibiri zo mu gitondo mwotwumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi ndwi amajana atatu na mirongo ibiri na gatanu ibihumbi icenda amajana atandatu na mirongo umunani na gatanu ibihumbi icenda amajana umunani na cumi na gatanu n'ibihumbi cumi na kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatanu guhera isaa cumi gushika isaha zibiri zo mw'ijoro mwo twumvira ku mirongo y'ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu ibihumbi cumi na bitanu amajana atandatu na mirongo irindwi na gatanu n'ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu naho guhera isaha zibiri gushika isaha zine zo mw'ijoro mwo twumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi bitandatu na mirongo ine ibihumbi icenda amajana ane na mirongo irindwi igihumbi ijana na mirongo irindwi n'ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu ni ijwi rya amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
usibye rero ku mirongo migufi mu rwanda mutwumvira no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu hanyuma kuri facebook voa radiyo yacu ndetse no ku rubuga rwa interineti wazi itatu akadomo voa radiyo yacu akadomo komu naho mujye mujyayo buri gihe cyose muhasange amakuru n'ibiganiro byacu maze rero nubwo telefone y'umutumirwa wacu yacitse twari tugeze ku musozi w'iki kiganiro ndabashimiye cyane kandi nawe ndamushimiye cyane byimazeyo murakarama mu kanya ni amakuru magufi
turashimiye thomas mu kiganiro muri